If only you could love me, love me, love me, love me. I kí a fi ń ṣọkọ obìnrin owó la fi ń ṣọkọ obìnrin. àbí I dey sing take sing that song sef ah you see how dey best take sing ah I come I don forget the artist wey singer. am but wetin don't just dey the song We see dey talk see now money that they use to woman was bad money ego make <laughs> una good evening my country people. we don come as we dey always come we don land as we dey always land from campus veda ofejo university of agriculture abeokuta inside the land of alabata we don bring una tori tori news as we dey always bring am we don bring am come today na una girl una go don dey lis the lis ten to the voice na una girl adebayo zainab na dark skin girl wey dey glow even if i no bathe sef i go glow make i praise myself small torí make we give una gbose as we dey always give una all of una wey dey lis ten to us for obodo naija and from outside naija na american gbose i dey always call am make we make i give am as we dey always give una every sunday amen. amen. gbosamen amen. yo yo yo na so dem dey give am make una help us take am like that we really appreciate una make we sharparly run am make we small take the small tori before we go chuka am inside the full matter the national labour the national leader of apc dey talk say baba bola ahmed tinubu go visit buhari for aso rock wetin dem talk shey dem discuss anything hope fight no happen we go know make una dey follow me dey go as usual another tori wey land be talk say the newly elected chairman of the people democratic party talk something they just elect their new chairman wetin he talk shey e go better for the people you go know now another tori yarn say ogun state government don dey plan say dem don no no be say dem dey plan dem don collaborate with one corporation like that to improve the agricultural sector for the state the last tori wey dey for this night entertainment talk say helen paul di popular comedian wetin do am hope she dey alright we go know make una dey follow us dey go as we always run am before we go chuka inside the full matter. The first story wey dey my table this evening Talk say the national leader of the all peoples congress apc asiwaju bola ahmed tinubu visit president buhari for aso rock dey tok say according to di news wey we hear tok say both of dem do close door meeting wey anybody no know for hours afta dey come out sef baba tok say e e come greet di president say e come thank am say e visit am for london during im operation if na true if na lie dey between the both of them, make dey um do the country well and the koko be that the next tori talk say the newly elected chairman of the peoples democratic party pdp senator ayu talk say under im own regime o say wetin e go focus on be youth and women to improve di party's fortune for di kontri may god help am if you go do as e talk may god help am di koko anoda next tori wey dey dis table talk say di goment of ogun state don dey in collaboration wit german corporation gis to improve di agricultural policy for di kontri and to also generate more employment opportunity Because talk say dem don review di agricultural policy wey dem don bring into constitution for a long time make god help dem. the last tori wey dey my table this evening wey dey hot comedian ellen paul nothing do am o na good news The talk say she open two boutique for america as she don dey okay for nigeria she come progress go london may god dey help her be like say na here we go stop for today na me una go dey lis ten to na una go dey meet make una dey always dey with us every sunday to lis ten to our tori tori gbedu may god always help all of us make una enjoy the rest of una week and have a wonderful night ahead my name never change na una baby girl una favourite girl adebayo zainab till next week we go meet again make una do what make una take care of una So as usual i love una.